mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu aroyizi bigira imana aratugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
mwaramutse tomasi mwaramutse abaduteze amatwi turayahera kuyavugwa muri afurika sentare ntahinyuzwa muri kenya yaremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bizohindura uko igihugu cyubatse muri politike kandi ngo biteye kubiri n'amategeko iyi ngingo ihagaritse utwiguro twa perezida uhuru kenyatta two guhindura kazoza ka politike y'igihugu biciye mu ibwirizwa shingiro abacamanza batandatu ku ndwi bagize iyo sentare baremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kuva mu banyagihugu basanzwe atari kuri perezida w'igihugu uyu mugambi wari ugamije gushyiraho ibiro byamaho by'umushikiranganji wa mbere hamwe n'iyindi myanya mirongo irindwi ya politike abategetsi ari bo perezida uhuru kenyatta hamwe na raila odinga bari bavuze ko uburyo bwiza bwo kurinda injyane za politike zaba zabaye muri kenya ari ugushyiraho ibibanza byinshi bya politike sentare ntahinyuzwa ya kenya yavuze ko ishyigikiye ibyemejwe n'ayandi masentare yatanguye kwiga iyi dosiye ayo masentare nayo nyine yemeje ko ari umugambi uteye ku biri n'ibwirizwa shingiro rya kenya raila odinga yahawe ikibanza cy'umushikiranganji wa mbere igihe haba ugusabikanya ubutegetsi inyuma y'imvururu za politike zo mu bihumbi bibiri n'indwi zari zishingiye ku matora ariko inyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo mwanya waciye ukugwaho amakuru kuri afurika kandi inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yaratoye yongera iremeza ku bwinshi bw'abayigize umugwi mushasha w'inteko za afurika ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri somaliya iri tegeko ryemejwe rivuga ko uyu mugwi mushasha uzoca uzoza uragabanywa abasirikare kuva ku bashika ibihumbi mirongo ibiri abapolisi hamwe n'abasivile kugeza kuri zero ibyo bikazoshika mu mpera za bibiri na mirongo ibiri na kane uyu mugwi mushasha w'ubumwe bwa afurika uri kubungabunga amahoro muri somaliya wiswe wimfata kibanza uzoba ujejwe gufasha abasirikare ba somaliya kugira nabo bazokwibe ko muri kazoza usubiriye amisome w'ikiringo cyawo cyarangiranye n'uwa kane somaliya ihitiye mu bitero bya al shababu mu ndwi ziheze byahitanye abatari bake mu gihe icyo gihugu cyo mu ihembe rya afurika gushika ubu ubu cyananiwe gutunganya amatora y'abashingamateka kugira nabo bazobashe gutora umukuru w'igihugu muri darufuru naho imigwano ikaze hagati y'imihari idacana uwaka mu ntara ya darufuru muri sudani yahitanye abantu mirongo ine na batanu abategetsi bavuze ko iyo migwano yadutse ku munsi wa kabiri hagati y'ubwoko bw'abafarata hamwe n'ubwoko bw'aba rizeyigadi mu mihana iba inyuma y'igisagara ca nyara ni mu mugwa mukuru wa leta ya darufuru y'umumanuko abagore hamwe n'abana bari mu bishwe muri uko gutana mu mitwe amakuru ava mu baganga yemeza ko abantu hafi mirongo ibiri bakomeretse bamwe baratsinzikara cyane baratwarwa no mu bitaro umunyagihugu umwe wo muri darufuru y'umumanuko mohamed al fate yavuze ko iyi mirwano yadutse inyuma y'aho umwe mu bo mu bwoko bw'abarabu yiciwe turabandaniriza mu yavugwa mu makungu uburusiya bwavuze kuri wa gatanu ko kuri wa gatanu bwugurura umuhora w'abasivile bacamwo kugira bave mu gisagara ca mariupol kiri mu mpanuka bushyira ubuseruko bwa ikirere umushyikirangange wo kwivuna abansi w'uburusiya yavuze ko iyi ngingo ije inyuma y'aho perezida w'ubufaransa emmanuel macron hamwe na chancelier y'ubudage olafe skorze babisabiye perezida vladimir putine ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi croix rouge ryavuze mu gatondo kejo ku munsi wa kane ko ririko riritegura naryo korohereza abasivile bava muri mariupol Ukraine yavuze ko yarungitse amabisi yo gukura abasivile abasivile muri ico gisagara inyuma y'aho Uburusiya butangarije ko buhagaritse imigwano amashirahamwe y'abagira neza avuga ko ibihumbi vy'abasivile bagotewe muri ico gisagara kitagira ibifungurwa kitagira amazi ndetse n'imiti ariko utwigoro two kugerageza gushikana imfashanyo ku basivile ntitwakunze n'aho amakungu yabishizemwo inguvu zidasanzwe mu kubisaba impande zose ziri muri iyo ntambara uko ari zibiri ziragirizanya kutorohereza ico gikorwa muri venezuela ibiro by'umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu ijejwe guhana ibyaha cpi yavuze ko ibyo biro igiye kugurura ibiro byayo muri venezuela mu gihe iyo sentare iriko iratohoza ku byaha by'ubwicanyi byoba byarakozwe n'abajeje umutekano muri ico gihugu co muri amerika yo mu bumanuko ingingo yo kugurura ibiro yatangajwe n'umushikirizamanza mukuru wa CPI Karim Khan ejo ku munsi wa kane arangije urugendo yarimwo ku mugwa mukuru wa Venezuela Caracas. Khan yavuze ko ashimira leta ya Venezuela kubona yaremeye gukorana na sentare mpuzamakungu CPI kumatohoza ku vyaha ku kiremwa muntu vyoba vyarakozwe muri ico gihugu ca Venezuela.
aloyizi bigira urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uganda mu karere ka kisoro muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe amakuru yo mu biyaga bigari ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zigaruriye uduce twari twarafashwe n'inyeshyamba za M23 ariko abahunze ntibarizera umutekano neza kugira ngo batahuke abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureba ko abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gabi kugira ngo noneho buriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane
uyu ni umwe mu baturage ba rucuru bakuwe mu byabo n'intambara muri kivu ya ruguru mu rwanda imvura nyinshi yangije umuhanda kigali akanyaru abawukoresha bashakisha andi mayira naho umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco arifuza kumenya abishe uwahoze ahagarariye vatikani mu burundi arikiepiskopi michael cotney mu bihumbi bibiri na gatatu izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda imvura idasanzwe imaze iminsi igwa yangije umuhanda mpuzamahanga kigali akanyaru ahitwa bishenyi mu karere ka kamonyi intara y'amajyepfo ababishinzwe barihanganisha abawukoresha bakababwira ko mu bihe bya vuba cyane uzaba warangije gusanwa eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru
mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ibishenyi ku kamonyi mu murenge wa runda imashini ikora imihanda iratunganya umuhanda mpuzamahanga kigali akanyaru n'ibindi bice bitandukanye bihuza u rwanda n'amahanga uyu muhanda utakiri nyabagendwa wacitse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa ibinyabiziga bikoresha umuhanda biva mu ntara biza mu mujyi wa kigali ntibyorohewe na cyane ko ugendwa cyane byasabaga ko nk'ibinyabiziga bitwarira abagenzi hamwe bibasiga ibishenyi ababishoboye bakagenda n'amaguru kugeza aho baboneye ibindi binyabiziga bibageze i kigali n'ahandi nibyo umushoferi w'imwe muri kompanyi zikura abagenzi mu majyepfo zibazana ikigali asobanura nyine hari umuhanda wacitse ni ukugera ahangaha tugahererekanya abagenzi zimwe zikaba zibavanye i kigali zikabazana zikabageza ahangaha zabageza ahangaha natwe tugahita ko tubakomezanya natwe abo tuzanye iz'i kigali zigahita ko zibasubiza i kigali biroroshye se ni ubwo buryo bwonyine buri gukoreshwa ntabwo bworoshye kuko hari ubwo umuntu azajya nk'imuhanga agashiduka agiye muri butare ugasanga nyine ntabwo bigenze neza nko gukerereza abantu urumva abantu ntibagendera ku gihe ukugera ruguru ugasanga ambutiyaje ni nyinshi mbega ibintu byose ntabwo biri kugenda neza ni umunsi utoroshye cyane ko hari ibihe abanyeshuri bari gusubira mu biruhuko aha kuhatambuka byari bigoye kubera uruvunganzoka rw'abanyeshuri bari babuze uko binjira mu mabisi bataha abatwara abagenzi kuri moto bo bahaboneye icyashara kuko igiciro cy'urugendo basaga n'abagikubye inshuro ebyiri uyu munyeshuri wavuganaga n'ababyeyi be kuri telefone byumvikana ko yabuze ayacira n'ayamira ijwi rya amerika ryamusanze ibishenyi avuye kwiga mu burasirazuba ganya amafaranga magana inani yonyine nyine narimbwiye umumotari ngo angeze aho ngaho mu mwishyure nyine mfite magana inani ubwo murongera hayana kubw'amahirwe umumotari yemeye kugeza uyu munyeshuri wabo mu murenge wa rukoma mu karere ka kamonyi nawe yemeza ko ikibazo cy'ingendo kigoye kubera uyu muhanda wacitse nk'uyu muhanda urabona yuko wagize ikibazo hajemo ambutiyaje ibinyabiziga byinshi nyine ntabwo byagiye nk'uko byajyaga bigenda urumva yuko n'aba bana nyine byabagizeho ingaruka urumva niba yategaga nk'imodoka imugeza wenda nko kuri arete runaka byabaye ngombwa yuko atega moto kandi ntabwo moto yahuza igiciro n'imodoka ariko urebye nyine buriya icyangombwa ni uko yagera mu rugo kandi akagerayo amahoro ijwi rya amerika kandi ryaganiriye n'umuryango nawo byagaragaraga ko wamanjiriwe umusaza n'abana be babiri bari bagiye mu birori by'umukobwa wabo wari urangije amashuri ubu ngubu nyine twebwe twavaga hano i musambira tujya i kigali nyine hari umwana wari ufite ikibazo yuko agiye gukora garadiwasiyo tumuherekeje ariko nyine bitewe n'iki kibazo cy'umuhanda wapfuye turahagamye ntabwo twabasha kubona uko tugenda ubu muragerayo bigenze bite rero ubu natwe ntabwo tubizi na moto ntabwo twabasha kuyibona ni ikibazo kitoroshye ubona kitoroshye ku mpande zose uyu mwana agomba kwambara eh? yarangije amashuri hoteli umukobwa wawe urumva umeze ute kuba usoje amashuri ariko hakaba hajemo imbogamizi ntabwo byari byoroshye numvaga ari ari ubukwe bwanjye bwa mbere ariko nyine habaye ikibazo cy'umuhanda ariko aho ngererayo ntacyo ndagerayo ubutegetsi bw'intara y'amajyepfo bwahisemo kuyobya ibinyabiziga aho bishoboka ibiturutse mu mujyi wa kigali byageraga ku ruyenzi bikazamukira gihara bigatunguka nkoto cyo kimwe n'ibiva mu majyepfo byanyuraga mu nkoto bigahinguka ku ruyenzi bikomeza i kigali madamu alice kayitesi guverineri w'intara y'amajyepfo yasabye abagenzi kuba bihanganiye ubukerererwe bashobora guhura nabwo kubera ikibazo cy'iyo mihanda mito ya gihara akizeza ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa mu bihe bya vuba uyu muhanda wangiritse usubira ku banyabagendwa imirimo icyo twemeranyije ni uko yihuta cyane bishoboka ariko kontaragita buriya nawe ko tuba turi kumwe mu nama araza kuza kutubwira iminsi nyayo i- i- uyu muhanda uba wongeye kubonekeramo uyu muhanda ushobora kunyuramo imodoka nyinshi ku isaha nyinshi zishoboka murabizi imodoka nini imodoka ntoya niyo mpamvu na deviyasiyo yashatswe yagize ikibazo ndetse n'imodoka zikagenda zishaka aho zicengera mu makaritsiye ya runda eh, bigasa n'aho biteje icyo kibazo ariko turaha nyine kugira ngo dufashe abaturage kandi babashe kwambuka icyo tubasaba ni ukwihangana niba harimo iminsi yiyongeye amasaha yiyongereye abantu bihangane byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika rikora urugendo ruzenguruka umuhanda wa ruyenzi nkoto twabonye umuhanda ari muto ku buryo amakamyo aremereye cyane yahisemo guparika hari aho biboneka ko na bisi ebyiri zidashobora kubisikana muri uwo muhanda w'igitaka ku gice kimwe bigaragara ko batangiye kumenamo urusekabuye mu mugambi wo koroshya imigendekere umwe mu bakozi bakoraga umuhanda kigali akanyaru yatubwiye ko bidashobora kubafata munsi y'iminsi itanu bakora amanywa nijoro kugira ngo umuhanda usubire kuba nyabagendwa undi muhanda nawo wari wangiritse utari nyabagendwa nk'uko byari byatangajwe na polisi y'u rwanda ni umuhanda nyamagabe nyamasheke kubera imvura idasanzwe gusa duteguriye inkuru polisi yanditse ku rubuga rwayo rwa twitter ko uwo muhanda wasubiye kuba nyabagendwa hari abakomeza gusesengura bakemeza ko bizakomeza kugaragara nk'ikibazo igihe cyose nta wundi muhanda wa hafi winjira mu mujyi wa kigali wunganira usanzwe uhari kuko n'iyo umugezi wa nyabarongo wuzuye imigendekere y'abakoresha uyu muhanda bava cyangwa binjira muri kigali ivukamo ibibazo aha bagira ubusa ijwi rya amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco muri iki cyumweru yakiriye i vatikani umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye amusaba gukoresha anketi ku iyicwa mu bihumbi bibiri na gatatu ry'uwari umuhagarariye i bujumbura arikiepiskopi michael courtney no kugeza mu nkiko ababikoze ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
leta ya vatikano n'umwungeri mukuru wa ekereziya katolika batangaje ko abishe uwahoze aserukira papa mu burundi babwirizwa kumenyekana imbere y'uko hahimbazwa imyaka mirongo ibiri iheze yishwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uza musenyeri mikayeli kurutini yiciwe mu minago ubu ni mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu icyo gihe cy'intambara kurutini w'umunyayirelande yari amaze imyaka itatu gusa aserukira papa mu burundi icyo bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka mirongo itanu n'umunani yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro ndetse ekereziya katolika yikeka ko ashobora kuba ari cyo yazize ibyo papa francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya vatikano babibwiye umukuru w'igihugu cy'u burundi mu rugendo yaramazemwo indwi yose ku cicaro gikuru ca katolika mu gihugu cy'ubutaliyano perezida evariste ndayishimiye yijeje papa francisco ko amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe ko nabo bifuza yuko isabukuru ry'imyaka mirongo ibiri iheze agandaguwe yuko baba bamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume aho umwe wese yatumwikomo ku wundi none rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza bavuze bati ko twumvise ko hariho umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo mu mwaka uza tube tuzi ingene vyagenze ubu nawo uwo mugwi musanzwe muzi kuri ku kivi ku buryo twizeye neza yuko tuzomenya ingene vyagenze igihe yatahuka avuye mu rugendo rwiwe ku muhingamo kuri uyu wa gatatu perezida ndayishimiye yavuze ko ivatikano banamubajije ingene imigenzerane hagati ya ekereziya katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe mu ntoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abungere ba ekereziya katolika bari bahanuye nyakwigendera perezida petero nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo bavuze ko bari bafise amakenga ko ico kiringo kizotera indyane mu gihugu n'inyuma y'intureka urwego rwa kiliziya katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi ibi vyatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza umukuru w'igihugu yishuye papa francisco kubu imigenderanire yasubiye kunaguka twaraganiriye n'imibano hagati ya ekleziya katolika ni inzego z'uburundi z'igihugu ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cane ekleziya katolika y'uburundi ifasha cane mu vy'imibano mu bijyanye n'iterambere mu bijyanye n'amagara y'abantu n'indero kandi yuko ari ifise amashuri menshi ibitaro byinshi baca banavuga bati mu minsi iheze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na ekereziya katolika bati none ubu byifashe gute hanyuma turababwira ko uno munsi bimeze neza yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nk'urwaruka rutera imbere urwaruka rushobore gukora ibikorwa by'iterambere uyu mwaka ekereziya katolika yiteguriye guhimbaza imyaka mirongo itandatu iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa ku mwaka uza naho ni isabukuru y'imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu iheze ekereziya katolika ishitse mu burundi umukuru w'igihugu yaratumiye papa francisco muri iyo minsi mikuru papa yishuye iki narashimishijwe n'uko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nzoca nza kandi ndabyanditse kuko yaciye abyandika byerekana yuko yabyakiranye igishika urugendo rw'umwungere mukuru wa ekereziya katolika mu burundi ruheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda aho papa yohani paul wa kabiri yahamaze iminsi itatu mu kwezi kw'icenda hamwe papa francisco yogendera uburundi azosanga abakristu baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe yohani paul wa kabiri yagendera uburundi raporo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika yerekana ko ubu abakristu ba katolika bagabanutse kuva ku bice birenga mirongo icenda kw'ijana gucika ku bice mirongo itandatu na kimwe ku ijana nayo abakristu b'ayandi madini y'abakizwa bariyongereye gushika ku bice mirongo ibiri na kimwe ku ijana bavuye ku bice bitanu ku ijana vy'abarundi mu myaka mirongo itatu iheze pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu dukomereza amakuru yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu zabohoje ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23 mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru imirwano yimukiye muri pariki ya Virunga ubu niho ibera abavuye mu byabo ariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke ibindi tubibaze umunyamakuru wacu muri Kivu ya ruguru Ali Asanka Darius imidugudu ya cyanzu runyoni disiza nyarubara na cengerero yongeye kwigarurirwa n'ingabo z'igihugu nyuma y'iminsi ibiri iri mu maboko y'imitwe y'inyeshyamba ya M23 ibyo byabaye mu ijoro y'ejo no muri iki gitondo cyo kuwa kane ikigaragara gusa ni uko abahunze bataragaruka kubera ubwoba bagifite pascal uwuzuye atuye rucuro kuko uzi ko abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureba ko abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gabe rekomforo kugira ngo noneho buriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane kandi tubushimire dushimire n'abayobozi kuri iyo ndambwe bazaba bakoze mu itangazo ry'abayobozi b'ingabo mu ntara kivu ya ruguru kuwa mbere gushize bavuze ko batazemera gutakaza na metero n'imwe mu maboko y'umwanzi hari ariko abagishidikanya n'ibivugwa bya leta bamwe mu badepite bo mu ntara ya kivu ya ruguru bavuze ko iki gikorwa ari ikinamico uyu ni prince kiyangi umwe muri abo badepite au gouvernement central de prendre kuri guverinoma gukoresha uko bashoboye kose kugira yuko umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bigaruka guha ingabo z'igihugu ibikoresho byuzuye no kureba ikibazo cyo guhembwa kw'abari ahantu hari imirwano kuri perezida niba azi yuko u rwanda rufasha inyeshyamba za M23 kandi zikingira mu gihugu cyacu turasaba ko avugana na mugenzi we bafatanye kurangiza aya magambo la republique boira sa honte pour toujours urubyiruko ruharanira impinduka ruhuriye mu muryango wa ruca rwasabye leta gufata ibyemezo bikomeye umutekano ukagaruka mu gihugu cyose espoir ngarukiye ni umuvugizi wabo twemeje ko dushyigikira nk'uko bisanzwe ingabo z'igihugu tuzisaba ko zireka gukomeza gushukwa n'abanyapolitike ruca irasaba ko bahita bavanaho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za ituri na kivu ya ruguru ko ntacyo bimarira ingabo z'igihugu aho kugira yuko zikora akazi neza uko bisanzwe bagasubizaho abayobozi b'abasivile bakemure ibibazo byerekeye amajyambere n'ibindi turasaba ko FRDC ikibazo cyo gufatanya n'ingabo z'u Rwanda Uganda n'u Burundi birangira nabyo iyi mirwano imaze iminsi itatu hagati y'ingabo za FRDC n'inyeshyamba za M23 yagize ingaruka nyinshi zirimo gutuma abantu barenga ibihumbi bibiri bahunga indege imwe kuraswa ikagwamo abasirikare umunani ba MONUSCO n'abandi bantu umubare utaramenywa kwicwa Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika
tuve muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho tunyarukire muri Tanzania ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira ineza y'abana Save the Children rikorera mu nkambi y'impunzi ya Nduta rivuga ko mu gihe cy'umwaka rimaze gusubiza mu miryango yabo abana bari munsi y'imyaka cumi n'irindwi barenga ibihumbi bitatu bari baratorotse inkambi bajya gupagasa mu bindi bice by'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaduteguriye iyi nkuru umuvugirizi wa save the children mu nkambi ya nduta bwana jamali abdallah mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka inkambi bakajya gushaka ubuzima muri zo havugamo ubukene bugaragara mu miryango benshi muri bo n'abaheba amashuri bivanye n'ikibazo cyo gukena ibikoresho bya nkenerwa harimo amakaye n'imyenda y'ishuri avuga ko ikibazo ni uko baca bakoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi kandi barengeye nko kurima gufyatura amata amatafari kubaka amazu no kuragira ibitungwa bwana abdala yavuze yuko iryo shyirahamwe ritegeraje gufasha abana barenga ibihumbi bitanu mu gice cya mbere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo zitandukanye kugira bagire imibereho myiza nk'abandi katika kipindi mwezi huu tuseme muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere dusaba uwuzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye bamwe mu babyeyi batuye mu nkambi ya nduta bavuganye n'iryo rya amerika bemeza ko abana benshi batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe abanyeshuri benshi barasafira bakajya hanze y'inkambi kurondera ubuzima ubuzima bw'abanyeshuri bwaranonekaye umuntu arashobora kureka kwihangana ugasanga aratorose kandi bivanye n'ubuzima bwe bubi rero bishobora gusanga ubuzima nabwo nyine budasa usanze ubuzima budasa uza usanga n'ingeso zitandukanye barahuye n'indwara nyinshi zitandukanye bamwe barahebye amashuri abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bwabacanze baca baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye ariko ushobora kubura umubake ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta abenshi baratwaye amata abandi baraja mu bijiji kubigira abandi baraba ibirara byo ngaho nta bikoresho bafise na cane cane nka birya bikoresho babaha by'ishure twasaba ahubwo ko bobafasha bakabaha ibikoresho mu gihe ishirahamwe save the children ririmo gufasha abana abo bavyeyi batuye mu nkambi basabye yuko amashirahamwe atandukanye yofasha imiryango ikayironsa imfashanyo zihagije ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye bubafasha nyine bakabaha nk'ibyangombwa amakaye amakaramu cyangwa bakabaha nyine ibintu nyine byo gufasha nyine nk'abo bigeme nyine hasa hasa nk'abigeme abo gihe cyose abantu ko abanyeshuri babapokeza ibikoresho byo gukoresha kugira ntibaje baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo ntibasohoke hanze y'inkambi kubw'ubuzima bw'ibyo bikoresho cyangwa ngo bajye gukora ubundi buzi butandukanye mu nkambi kubwo kubura ibikoresho byo ku ishuri ishyirahamwe save the children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika ibihumbi icenda buri uko umwaka utashe gusa hakurikije ibitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi ya nduta kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika
uraneberara igira hirya ariko mada hererwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kose kase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo gusa ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye mu maneno ya kuchekesha kombo tagisi inatuonyesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia roya mu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mbifurije kugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama